Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutseho inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika njye nkiri mu nteko abadepite nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri suruduwiri igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima uwo ni eduard bamporiki ukuriye itorero ry'igihugu avuga ku cyemezo leta y'u rwanda ikwiye gufata mu gukumira ikibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko iyi nkuru n'izindi zirimo amatora mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ndetse n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayagarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze egi turahera ku buganda impari mu nama nshingamateka y'ubuganda ku myaka y'amavuko umukuru w'igihugu cy'ubuganda atorenza hamwe n'imyaka y'ibiringo by'umukuru w'igihugu zarahagaze bukwi na bukwi kuri uyu wa kabiri nyuma y'aho umwe mu bashingamateka avuze ko yabonye umusirikare aje agana muri iyo nama ibyo byatumye haba imigumuko hagati y'abashingamateka hamwe n'igipolisi cy'inama nshingamateka abashingamateka bari ko baharira ku itegeko rishobora guhindura imyaka y'amavuko umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu adakwiye kurenza kugira yemererwe kwitoza itegeko mu gihe ryo kwemezwa ryoha uburenganzira perezida yoweri museveni kuzongera kwitoza mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abashingamateka batavuga rumwe na leta hamwe na bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo ntugiburo y'itegeko izi mpari zaranabaye ku munsi wa mbere aho bamwe mu bashingamateka bateye urwamo rwinshi ndetse baranakubitana intebe ibyatumye umukuru w'inama nshingamateka rebeka kadaga ahagarika abashingamateka batandatu gusasa muri iyo nama intumwa zaserukiye imihari yerwa n'intambara muri sudani y'ubumanuko zikoraniye i Addis Ababa ku murwa mukuru wa etiyopiya mu nama yo ku rwego rwo hejuru igamije kunagura amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu iyo nama yatunganijwe n'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'iterambere muri ako karere igade bitekanijwe ko ku munsi wa gatanu izoshika ku masezerano yumvikanywe ko na bose kandi akazoca aterwa ko imikono ayo masezerano yahagaritswe gushyirwa mu ngiro kuva mu kwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu inyuma y'aho habereye gutana mu mitwe hagati y'abasirikare bashyigikiye perezida Salva Kiir hamwe n'abayoboka umurwanya Rick Machar intambara hagati y'abenegihugu muri sudani y'epfo rero yatumye miliyoni zibiri z'abanyagihugu bahunga abandi batari bake barasinzikajwe n'intambara nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni abategetsi bo mu bihugu byo mu buraruko bwa afurika batangaza ko igitigiri kinini cy'abanyamahanga bagiye gufatanya n'umuhari wa leta ya kisilamu mu ntambara muri siriya na irake batahutse mu bihugu byabo kandi bakiyoboka uwo muhari w'iterabwoba abo bategetsi bafise ubwoba ko batahutse bariko bategura kugaba ibitero by'iterabwoba mu mezi ari imbere bakoranye n'umuhari wa al qaida usanzwe ushinze imizi muri afurika indongozi z'umuryango w'ubumwe bwa afurika zikeka ko abanyafurika bashika ku bihumbi bitandatu barwanya intambara ku ruhande rwa isis basubiye mu bihugu byabo canke ataruko naho ngo bakaba bari mu nzira bataha abahinga bakurikiranira hafi ico kibazo bavuga ko abo barwanyi bose batazosubira kurwana ngo kuko benshi boba baramaze guta ivyizigiro kandi n'abandi bakaba bararushijwe n'izo ntambara ariko kandi ngo benshi muri bo bazobandanya ivyo bikorwa bikaba bizabanabangamira rero umutekano wa afurika atako wari usanzwe wifashe muri iki gihe hanze ya afurika inyuma y'aho leta z'ubumwe za amerika izibiriye integuro y'itegeko ryari rigamije guhakana iyi ngingo ya perezida donald trump kuri yerusalemu ku munsi wa mbere mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano muri oni haciye hatumwa ko inama ya bose ya oni ku munsi wa kane iyo nama ikaba izotora kuri iyo ngingo ayo makuru ashyikirizwa n'abadiplomate muri oni abatumye ko iyo nama ya bose n'ibihugu bya yemen na turukiya ku izina ry'umugwi w'ibihugu by'abarabu hamwe n'ishyirahamwe rigejwe imigenderanire y'abayisilamu oseyi mu ndwi iheze abakuru b'ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe oseyi baremeje ko igihugu k'igice cya yerusalemu y'ubuseruko ari umurwa mukuru wa leta ya palestina basaba n'ibindi bihugu kubashyigikira kuri iyo ngingo inama ya bose y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni igizwe n'ibihugu ijana na mirongo icyenda na bitatu aho itandukaniye n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri oni nyene ni uko atagihugu na kimwe gifise ububasha bwo guhagarika itegeko ku ruhara rwaco rwonyene sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika rex tillerson afadikanije n'umushiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa canada christia freeland kuri wa kabiri batumye ko inama y'abashikiranganje b'ibihugu biriko bikorera hamwe mu gutorera inyishu ikibazo ca korea ya ruguru hamwe n'umugambi wacu wa nucleaire iyo nama ikazobiri vancouver muri canada ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa mbere rex tillerson yatangaje ko afise icizere ko inyishu uh, iciye mu nzira y'ibiganiro na kidiplomasiya ishoboka ni nyuma y'aho abonaniye na mugenzi we wa canada i otawa ejo ku munsi wa kabiri
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na aloise bigirimana amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi inama nshingamateka yarayitoye abantu bagiye gusimbura abakomiseri batatu bo muri komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge batakiba mu gihugu mu batowe harimo umuhutu umwe n'abatutsi babiri ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse abakomiseri b'umwuga wo kumenya kuri no kurwanisha abarundi bari bamaze igihe bakora badakwiye kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka y'uburundi yaramutse itora abakomiseri batatu basubirira abo bagiye inyuma y'isesangurwa ry'amazina y'abashatse kuja mu mugwi wabo batowe amazina ashitse imbere y'inama nshingamateka yaje ku migwi hariho umugwi w'abahutu uwo nawo wari ugizwe n'amazina atatu watowe muri uwo mugwi ngo abe umukomiseri ipatiri yitwa niyo nkuru pasikali yaronse amajwi mirongo icenda n'atatu mu mugwi w'abatutsi naho hari haje imbere y'abashingamateka mateka amazina atandatu muri bo hategerezwa gutorwa abatutsi babiri muri uyu mugwi wabaye uwa mbere mu batutsi yitwa ni nziza clement nowe nawe akaba ari umupasitori yonsa amajwi ijana na rimwe yaciye akurikirwa na leonse ngabo umuririmbyi akaba ari umwanditsi w'amareresi akaba yaronse amajwi mirongo icenda n'abiri mbere y'uko amatora atangura umukuru n'amashingamateka pascal nyabenda yabanza kubaza abakandida bose akarusho bazanye mwaje gusaba ko banyakwa abashingamateka bubizigira kugira ngo ube umwe mu bakomiseri bagize komisiyo severe twagomba twumve akarusho mugiye kuzanira severe ubwayo ni akahe mbega ni mwaba umukomiseri uburundi buzohungukira iki mbega abarundi bo bazohungukira iki duhereye ku mutu yatowe patiri pascal niyo nkuru yashikirije abashingamateka uturusho dutatu azanye mu gusevera igihimba ca mbere nuko noba njanye amaboko ngiye gukora ubwa kabiri novuga ntijanye ubumenyi ubwenge reka n'ubuhinga noba narakuye hirya no hino aho naciye ikigira gatatu noba njanye umutima wo gukorera hamwe lo travail en equipe pasitori ni nziza clement we azi ubwa mbere batutsi bitoje nawe yavuze ko ivy'imigwi yo kumenya ukuri no kunywanisha abantu irayifisemwo uburambe ivyigwa nize vy'urwego hejuru bijanye no kurondera no kubaka amahoro bikaba vyanshobojeje no gushobora kubana n'abantu baciye mu bihe nk'ibi uburundi bwaciyemo igihugu ca irlande hanze gifise imigwi nk'iyi aho hose naho narongeye uburyo bwo gushobora kuraba no kwiga ingene abantu bashobora gusubiza hamwe baciye mu vyo migwi yo gusubiza hamwe no gushobora kurondera ukuri biciye mu biganiro umuririmbyi akaba n'umwanditsi w'amareresi leonce ngabo mu migambi yavuze harimo gushyira imbere iterambere ridakumira twari duce mu bintu bya kominikasiyo abarundi ribaza yuko babikeneye cyane ushobora gufashanya cyane kaba n'ibindi byo ca mu bintu bita imico kama ndamaze kugira indirimbo zitari nke amasinema atari make bidufasha cyane cyane gushikira abanyagihugu hanyuma rero nibaza kandi no kwisunga cyane cyane no guhimiriza icyo twita ibitsina kuko abantu usanga barakomeretse cyane muri bihugu usanga ari nk'abafasoni n'abagore imfubyi hamwe nshyiramo n'urwaruka kuko n'abantu ntibazafite uruhara rukomeye kandi bagize majorite y'iki gihugu cyacu mu bitoje harimo abantu bo mu mico itandukanye y'igihugu kandi amatora yabaye mu ibanga ntawe uzi ko byabaye ku gihamana ariko ibyavuye mu matora byujuje ijana ku ijana igihengeri cari mu komiseri w'umugwi severe dufatiye ku bwoko mu bagiye harimwo umuhutu umwe n'abatutsi babiri muri abo harimo kandi abasanzwe bari mu bihebeye imana bari mu madini ya katolika n'igiporoti nk'akarorero umusenyeri bernard ntawuturi umututsi yahora icegera c'urongoye umugwi severe yagiye guserukira anglikana i vatican ubu yasubirijwe n'umututsi w'umupasitori yitwa nziza clement we patiri ya mureni desire umuhutu yahari muri severe akaba yivuyemwo agiye mu butumwa muri kenya yasubirijwe na patiri pascal niyo nkuru nawe nyene akaba ari umuhutu umukomiseri yatu yagiye yitwa igana hedidas nawe nyene yasubirijwe n'umututsi basangiye ubwoko ari we leonce ngabo naho wari usigaye ufise abakomiseri badakwiye mu gihe bategerezwa kuba cumi n'umwe umugwi severe wagumye ku kivi mu bikorwa nyamukuru warangoye muri uyu mwaka harimwo ibijanye no kurondera ibinogo rusangi no kumviriza abantu baje kubitura baba bahuye n'ivyago vyo mu ntambara canke ababibonye i bujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda inama y'igihugu y'umushyikirano yari imaze iminsi ibiri iteraniye i kigali yari isoje imirimo yayo umukuru w'igihugu paul kagame ayisoza yasabye inzego zose guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge cyugarije urubyiruko ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika asumuta kaboye asoza inama ya cumi na gatanu y'umushyikirano w'umukuru w'u rwanda paul kagame yagarutse ku kibazo cy'ibiyobyabwenge biri kwangiza urubyiruko avuga ko cyari ikibazo kidakwiye kunyurwa hejuru kuko kimunga abantu kikamunga ibiri kubakwa bigahirima perezida kagame yavuze ko nubwo iki kibazo kitavuzweho cyane mbere ariko gikwiye guhagurukirwa kikarwanywa n'imbaraga ibiyobyabwenge ni icyorezo ku isi hose giteye ubwoba sinzi impamvu tunakivuga gusa tunyura hejuru ni icyorezo tugomba twarakererewe dukwiye kuba twaratangiye kugitekereza tukagiha uburemere bwacyo twarakiganiriye tugira iyo ubonye ukuntu aho kigeze ugisanga muri buri gihugu cyose ariko dukwiriye kugenda buhoro ndetse tukareba uko twabirwanya tukabirandura abana bacu umwana asigaye ajya hanze kwiga mu mashuri yo hanze ugasigara nyine usenga usibye ko abana bisize na hano perezida kagame yavuze ko ibi biyobyabwenge bitari mu bakiri bato gusa ko hari n'abakuru babifata ariko asaba inzego zitandukanye kugerageza kurengera abakiri bato kuko abandi b'amazi yarenze inkombe turavuga abana abana bonyine kuko tuba dutekereza u rwanda rw'ejo ariko n'abakuru nabo babigeraho ndetse bo mu myaka nk'iyange nabo usanga bari aho nabo bashaka kujya muri ayo majyambere cyangwa barayagiyemo kera bakayakuriramo abo bo karabaye ntabwo wirirwa bataho umwanya munini iyo bishobotse twarwana ku bakiri batoya mu biri ku isi hose natwe bitugeraho uyu ni umwanya wo kwibutsa ngo dukwiriye kuba tubitekereza rwose kuko ibi bindi byose turiho twubaka kugira ngo bihirime kugira ngo bisenyuke kuko ni imungu imunga buri kintu cyose si ubwa mbere mu rwanda havuzwe ikibazo cy'ibiyobyabwenge ariko nibwo bwa mbere kivugiwe mu nama nkuru ihuje inzego zose za leta amashyirahamwe atari aya leta yakunze kugaragaza ko umwana wanyoye ibiyobyabwenge ubuzima bwe buba bugana habi aba ni bamwe mu bana banywa ibiyobyabwenge baganira na radiyo ijwi rya amerika rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge wese kuri muto wanyoye itabi iriheze nywera umuti inywa kanyanga inywa n'umwenge wumvaga umeze tumaze kubinywa
nagendaga ndifure ibintu bibi twaba twarabonyemo ngewe ibyo nabonyemo hari igihe unywa kore cyangwa urumogi ukumva ubaye umusore waj- wa- ukumva imodoka wayiterura wajya mu muhanda igahita ikugonga inama y'igihugu y'umushyikirano na cumi na gatanu yibanze cyane cyane ku biganiro biganisha kubaka igihugu hashingiwe ku ndangagaciro z'umuco n'ibiwugize abatanze ibiganiro ku munsi wa nyuma usoza iyi nama bagarutse cyane ku bintu ibyo ari byo byose byaba byangiza urubyiruko ndetse basaba ko byanakurwa mu rwanda nubwo byaba bizanira inyungu igihugu wiri depite bamporiki eduard ukuriye itorero ry'igihugu mfite ikibazo gikomeye cya siriduwire njye nkiri mu nteko abadepite mirongo in- nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana bumvaga inyungu yose twaba twunguka muri siriduwire igihugu cyayihomba ariko tukagira urubyiruko ruzima nyakubahwa perezida wa repubulika iyi nzoga ihendutse kurusha amazi nicyo kinyobwa kiri mu rwanda kigura make bishatse kuvuga ngo umwana wakizindukiyeho ntashobora gukora aka kantu kagura magana abiri u- ukanyweye ari kamwe gahita kamwica ni ukuvuga ngo amafaranga byaba byinjiza yose urebye ayo dutakaza ko izo mbaraga ziba ziriwe zishwe na siriduwiri niyo menshi njye ngatanga igitekerezo ngo niba gitanga inyungu kizamurirwe igiciro gihende nigomeza guhenduka iratwicira urubyiruko Iyi nama y'igihugu y'umushyikirano yitabiriwe n'abanyarwanda basaga ibihumbi bibiri bari bateraniye muri Kigali Convention Center. Imyanzuro yafatiriwe muri iyi nama imyinshi yagarutse ku kuzamura imibereho y'abakiri bato nk'umwanzuro uvuga ku kuzamura ireme ry'uburezi no gukomeza gusigasira indangagaciro zituma abakiri bato bakura banga ingeso mbi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
umunyarwanda martin ngoga kuri uyu wa kabiri yatorewe kuyobora inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya afurika y'uburasirazuba eara inteko ikorera mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania ni amatora atitabiriwe n'abadepite bahagarariye uburundi na tanzania ngoga asimbuye kuri uwo mwanya daniel kidega wo mu gihugu cya tanzania umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claveri niyo nkuru yakurikiranye iby'ayo matora ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa afurika y'ubuseruko nibyo byatoye ugiye kurongora inama nshingamateka y'uwo muryango ibyo nabyo ni u rwanda hari naho havuye ugiye kurongora iyo nama nshingamateka martin ngoga igihugu cya kenya ubuganda hamwe na sudani y'epfo ni mu gihe ibihugu bibiri uburundi hamwe na tanzania byansa kwitaba ayo matora ni amatora yafashe ibice bibiri hatoye abagera kuri mirongo itatu na batandatu kuko cumi n'umunani baturuka mu burundi na tanzania bari bakuye akarenge mu gice ca mbere umunyarwanda martin ngoga yanonse amajwi mirongo itatu n'atanu umurundikazi leontine nzeyimana aronka ijwi rimwe nayo umutanzaniya adamu kimbisa abura n'umwe amutora abo babiri amazina yabo yagumyemwo naho batari bitavye ibikorwa nk'uko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru vy'iyo nama nshingamateka abivuga atawushikanya ibice bibiri vya bitatu vy'abashingamateka bose haca haba igice ca kabiri aho uronka amajwi menshi ari wafata ico kibanza vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atawashikanye amajwi mirongo itatu n'atandatu ico gice ca kabiri nico cahaye amahigwe martin ngoga yaciye atahukana amajwi mirongo itatu n'atatu nayo umurundikazi leontine nzeyimana aronka amajwi atatu n'aho atarahari abashingamateka b'abarundi hamwe n'abatanzaniya bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko n'ivyavuyemwo bitabaraba mu rwandiko abarundi bashize ahabona bavuga ko ico kibanza cabwirizwa kuba ic'umurundi bitabaye uko ko amategeko azoba yahonyanzwe naho biri uko ibiro by'iyo nama nshingamateka byaseguye ko atamategeko yahonyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukurakuranwa nk'uko byahereye ku gihugu cya tanzania iyo nama nshingamateka ikibaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika muri bibiri na gatandatu hakurikiye igihugu cya kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma ubuganda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika muri bibiri na cumi n'indwi gutyo ku bw'uko gukurakuranwa hakurikira u rwanda kuko ngo naho bwemerewe mu mwaka umwe n'uburundi u rwanda rwa paul kagame rwatanze uburundi bwa petero nkurunziza amezi nk'abiri gusa abo bashingamateka b'abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganji wabo isabel ndahayo uwo yasabye ko uko gukurakuranwa ku burongozi bw'inama nshingamateka ya yase kubanza kugasigurwa neza impari zikavaho imbere y'uko amatora aba inama nshikiranganji nayo yari yaserukiwe yaciye hanura ko ico kibazo cohabwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izogitorera umuti iyo nama y'abakuru b'ibihugu vya yase ni nayo abashingamateka b'abarundi batatse nk'umushingantahe yoja hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare abandi bashingamateka nka peter matuki aturuka mu gihugu ca kenya avuga ko ata mategeko yahonyanzwe ko ikibanza cari ico rwanda yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ivyo bihugu bibiri uburundi n'u rwanda kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka mburundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke mburundi ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa yase ni umurundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe hoba ingorane zikomeye tuvugishije ukuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri vyazanye impari n'amatati bifitaniye ngaha mu karere tutavira yasi ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya yase kuharibu biashara ya, ya jumuiya.
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama nshingamateka ya yase asubiriye uturuka mu gihugu c'Ubuganda n'umunyarwanda yavukiye mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu n'umunani aho yahize ivyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikirizamanza mukuru wa Repubulika mu gihugu ciwe mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu thomas kamirindi
nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti cnn com isirayeri ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu mirongo inani na bitandatu ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa yeruzalemu ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko yeruzalemu ari umurwa mukuru wa isirayeli duhere ku mateka gato nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani urugaga rw'ibihugu sosiyete de nation umukurambere w'umuryango w'abibumbye onu yatumye ubwongereza gucunga icyitwaga palestina cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka isirayeli na palestina mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri imwe y'abayahudi isirayeli n'indi y'abarabu palestina umujyi wa yeruzalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya loni ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga ntiwahawe rero isirayeli nta nubwo wahawe palestina mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi isirayeli yigaruriye umujyi wose wose wa yeruzalemu mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani ndetse isirayeli yatoye itegeko rivuga ko yeruzalemu ibaye umurwa mukuru wayo loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana ivuga ko isirayeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga gusa nanone ku rundi ruhande palestina nayo ivuga ko yeruzalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye amahanga yose rero yemera ko yeruzalemu ari umujyi mpuzamahanga ni muri urwo rwego leta zunze ubumwe za amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri isirayeli mu mujyi wa yeruzalemu nyamara rero mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu inteko ishinga amategeko ya amerika congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i yeruzalemu ariko nta perezida n'umwe clinton bush na obama wabitinyutse bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi atandatu ribyigizayo bakomeza kandi kugendera no ku bwumvikane amerika yafashije israel na palestina kugeraho mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu ko ibya yeruzalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano itegeko ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu rivuga ko buri mezi atandatu perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri kongeresi icyemezo cye agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa leta zunze ubumwe za amerika leta zunze ubumwe za amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i yeruzalemu ariko rero mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda isirayeli yahaye amerika ikibanza cya ambasade i yeruzalemu amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka amasezerano azamara imyaka mirongo icyenda n'icyenda ariko kugeza ubu ntabwo amerika irahubaka haracyari aho gusa kwimurira ambasade i yeruzalemu byaba bivuze ko leta zunze ubumwe za amerika noneho yitandukanije n'isi yose ikemera ko yeruzalemu koko ari umurwa mukuru wa isirayeli nk'uko tubisanga ku rubuga foreign policy com kugeza ubu abakuru ba leta zunze ubumwe za amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'abarabu imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'abarabu harimo na palestina batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya isirayeli na palestina cyane cyane ko leta zunze ubumwe za amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye hashize imyaka hafi mirongo itanu abaperezida ba amerika bose bose bagerageza kumvikanisha isirayeli na palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'uburasirazuba bwo hagati leta zunze ubumwe za amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange ariko cyane cyane inyungu zayo za leta zunze ubumwe za amerika rero mu burasirazuba bwo hagati nk'uko abahanga banyuranye babyemeza ku rundi ruhande abanenga ko gushyira ambasade ya amerika i yeruzalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa isirayeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo inshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije ariko mugume ku maradiyo yanyu ibiganiro birakomeza
ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
mu cegeranyo cerekeye agateka kazina muntu giheruka gusohoka ku gihugu ca iran ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu kumwe n'umutegetsi wa onu yakoze ku bushakashatsi bw'iyo raporo asma jahangir bavuga ko habandanya kwibonekeza ifatwa n'ifungwa ry'abantu bafise ubwenegihugu bubiri kimwe n'abanyamahanga bigirwa na leta ya iran mu ntango z'uku kwezi televiziyo ya iranye yerekanye uko gufatwa mu buryo buhohotera kiremwa muntu kwagizwe ku munyamerika shiwe wang uwo munyeshuri muri kaminuza yari kagira ubushakashatsi ku ntwaro y'ubwami bwa kajar bwo muri kahise hongera herekanwa n'ifatwa nabi ryagizwe kuri nazanini zagari racliffe we yari agiye kuramutsa inshuti ziwe n'umwana wiwe muri iran mu nama n'abamenyeshamakuru inyuma y'aho icyo cyegeranyo cyerekeye agateka ka muntu kuri iran gisohotse umutegetsi wa onu yakoreye ubushakashatsi bw'iyo raporo jangahir yavuze ko ibyagirizo byo kwiba amabanga y'igihugu byagirijwe ahanini ku banyamahanga avuga ko ikibazo ahanini ari ukuba ubutungane bwa irani budakurikiza amategeko mu itangazo ryasohowe mu kwezi kw'indwi ibiro by'umukuru w'igihugu cya amerika byaraneguye ibyo bavuze ko ari ibintu ibihugu bibandanya kugira mu gufata bagafunga abanyagihugu ba amerika ata kintu gifaditse babagiriza canke ngo hakurikizwe amategeko neza igihe kirageze c'uko leta ya iran ihagarika gukora ivyo ibiro vy'umukuru w'igihugu ca amerika bivuga ko yamye ikora haheze imyaka mirongo ine ivyo biro vya amerika bivuga biti iran yafashe ugufata hamwe no gufunga abantu nka politike canke umugambi wa leta perezida donald trump yiteguriye gushira ibihano bishasha kuri Iran nitarekura kandi ngo isubize abanyamerika bose bafashwe bidaciye mu mategeko
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo n'aha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimye mwese kuba mwaduteze amatwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Rwema wari uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbifurije umunsi mwiza You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.